queen naomi don congratulate the ex olori zainab and the sisters of ooni of ife don shock dem shock dem open mouth Their mouth no fit close dem think say dem be god dem no know say dem no be god becos wetin god go fit do for person e no dey exist After the much much much intimidation my people, shebi all of una know the story of olori Zainam, the ex queen of oni of When he e marry before he come marry oni of ife una know say e no marry he no born He can't go The way when they treat her, they too intimidate her, and the two What did they do this lady only god na im go talk him. When be say she go even come comot for inside eh, motor he go there inside motor together with oni of eh she go vex comot for there throughout the 18 months and some dis eh, weeks when she spend for that palace she no one day her enemy no one day dey happy just the sake of say she go marry the king you understand tribal dey the tribal own dey the sister own dey there the villagers own dey there you understand those women they can't even prefer her and this lady are talking drum He dey here when they fall follow am dey drag di Ooni of Ife so they dem begin call that that are eh, the olori instead of Queen Zainab you understand me so she really pass a lot of things even one day they say the sister of Ooni of Ife even slap him. Now she give one back you understand because if una look her face well make una see am she no be no nonsense person again she get her own money for her own pocket she's already made When be say some pipo come dey even dey talk am that time say she senior oni of ife according to the sisters dem dey find woman wey dem go control After this one comot dem no be woman wey get rest of mind no be dey born pikin dem no let am born pikin you understand she come comot because we con be here one time when they thought say she can't get belle say di belle come comot why too much of wahala too much of trouble too much of everything because i not even sure say whether this ex eh, zainab the ex olori zainab i not sure say with oni of ife dey in love because now immediately wen dem wan do coronation now they take organise her dem come introduce her to the king na im take do his eh, coronation wey dem take crown eh, eh, am as the king dem come tok say because im wife wen im marry leave am so that one say no want He don want to do all dis kind of thing. so he no fit and again make una no forget That one na born again oni of ife dey always dey get luck dey meet born again no be the first time when e dey meet born again be this one so una can see that one no want all this kain tin fetish tins so na im make dem go bring zainab zainab get eh, ex queen olori get eh, zainab get eh, lebanese man when she dey date before so he con leave am That time we even hear say she be even pregnant sef but he con remove the pregnancy because of say he wan marry the king you understand me so now so you take go marry am my people. as e marry you e no know say her enemy na trouble now she go enter you understand zena papa zaina papa na this thing be eh na chief now im e be for benin all those chief when they follow the king now im e be so she's from a royal eh, royal home also you understand so my correct people. Hmm. it was not easy so i think she left when they divorce oni of ife come set am free dem come do wetin dem wan do for am she im come come out come announce am as e announce am e come let am comot she come go back to i think to the lebanese man or something my people, we just dey na we hear say e don born so na we hear say the oni of ife sister dey don shock person wey be dem pity say e no go born He born and queen naomi send her congratulations to the ex because that time when they married queen and that time when queen born to adenikawo she send congratulations to queen naomi eh wen come be say make i not forget people come dey tok say queen naomi enemies come dey say queen they proud say e even reply the lady as if una dey for dear. After dem say only of ife not even reply the lady just because of say e marry queen naomi and e not dey happy say he divorce that woman leave am like that. Because this one no dey take rubbish o hmm dem say ex queen zainab e dey even dey come down from motor anytime wey oni of ife just do that kind fuck up things, e go just comot Because this one see no be small even for london america anywhere dem go canada sef no be small tin she see you understand she go just come down from motor just leave her. one day day when she travel go with oni of ife she came down e not follow oni of ife come back to nigeria she go america direct come go pass america come back This one na direct socks Now for here so not be the hear or commenter say you understand so guys as she born now our queen don't come out don't congratulate her. say god will bless and give the pikin long life and prosperity you understand just the way our king take congratulate am and shame don go to our queen Ooni eh, of sisters wey not wan take eye see the lady so guys this is Bose Corners TV if you never subscribe make you subscribe hit on the notification bell so that whenever I upload any video you be the first to be notified so my correct people God will bless you now. for those one wey dey share me dey go when they come back come they watch me una no go lack in Jesus name adilo royal home i they react to videos just the way we just react to this rumor? congratulations when we hear for this our great S olori zainab so guys don't forget to leave up your opinion on what you think on this news and on queen Army. congratulating the woman so bye we go see for comment section thank you so much